sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adwiintistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyo abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessanii wajjin haa ta'u jechaa yeroo kanaaf xalayoota dabaree isaanii ga'an kan qabannee isiniif dhiyaannu yeroo ta'u kan isinii dhiyeessinu aan galgalee tafarii fi akkasumas girmaa'ee baayisaa waliin ta'uudhaanidha nu waliin tura.
Gammadaa Tasammaa Baardaar irraa bilbiluudhaan obboleessa isaa Asmaraa Galataatiif akkasuma obboleessa isaa Malkaamuu Sirriiqaaf waldaa Makaana Yesuus Jaarsoo Baddeessaaf akkasuma da'annoodhaafis naaf laa jedheera nus faarfannaa kee siifilleerraa galatoomi ittiin jenneerra. Barataa Balaachoo Girmaa Aanaa Baakkoo Tibbeerraa bilbiluudhaan obboleessa isaa Shuumaa Girmaatiif obboleettii isaa Xurunash Girmaatiif akkasuma obboleettii isaa Xaaqanii Galataa fi maatii isaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoomii faarfannaa kee siif filleerraanne.
Dabalaa Tasfaa Yobdoorraa Ayyaana Tasfaatiif abbaa koo obbo Tasfaa baay'ataatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Dassaaleen Tolisaa Somaaleerraa abbaa koo Tolisaa Ahimadiif haadha koo Askaalee Turaaf obboleessa koo Daagim Tolasaaf akkasumas Tashoomii Tolasaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Barataa Misgaanuu Nagaasaa Aanaa Waamaa Galoorraa bilbiluudhaan abbaasaa obbo Nagaasaa Ittafaaf haadhasaa aaddee. Birriinee beekataaf akkasuma faarfattoota garee diitiif waldaa guutuu wangeelaa waamaa agaloo fi mastoo biraanuutiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoomii ittiin jenneerra. Baacaa daggafaa aanaa deeggaarraa obboleessa isaa marabbaa tamasgeeniif baacaa qannootiif misgaanaa eebbaatiif daggafaa tarrafaatiif. Eessuma isaa tamasgeen shuureetiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoomii faarfannaa siif filleerraanne.
Guddinaa hiikaa gidaamirraa amantoota hundaaf akkasumas namoota na beekan hundumaaf faarfannaa tokko naaf afeeraa jedheera. Qananii Baayisaa Nooleerraa abbaa koo Baayisaa Dursaaf obboleettii koo Nugusee Baayisaaf Geetaahuun Baayisaaf firoota koo hundumaaf faarfannaa tokko qilleensa irraa oolchaa jedheera.
Takkaa Warquu Hiluu Abbaa Booraarraa obboleessa isaa Mulaatuu Addunyaaf Shukkee Warquutiif Takkaaleen Addunyaatiif Zalaaleen Addunyaatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Nadhasaa Xurii Lixa Shawwaa Aanaa Daannoo irraa haadha manaa isaa Gaaddisee Toleeraatiif obboleessa isaa Araarsaa Xuriitiif waldaa Birihaana Wangeel Sayyoo Guddattuutiif qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoomii ittiin jenne.
Isaan malee eeneen jiruun karaaniif isaan malee eeneen jiruun dhugaaniif Yesuusin malee eeneen jiruun fayyadee. Isaan malee eeneen jiruun karaaniif isaan malee eeneen jiruun dhugaaniif Yesuusin malee eeneen jiruun fayyadniif kottaan ijoorinaa deeminaa waan biraa dukkaanee mo'inaa Yesuus gooftaan tamanaa inni naamoota beefayyinaa Yesuus gooftaan tamanaa inni naamoota beefayyinaa. Jiroome isaanii maleessa daandiinni bal'aanii si olee negeessa gummaa isaa diinaa hojjechuun gooftaan damanaa isa si noolchuun gummaa isaa diinaa hojjechuun gooftaan damanaa isa si noolchuun isaan malee eeneen jiruun karaaniif isaan malee eeneen jiruun dhugaaniif yesuusin malee malee hin jiru fayyini isaan malee hin jiru karaanii isaan malee hin jiru dhugaanii yesuusin malee hin jiru fayyini kottaan joorina deemina waan dura dukkaane bu'ina yesuus gooftaa dhabana inni na amoota fayyina yesuus gooftaa dhabana inni na amoota fayyina. Jireenya dhabnee rakkachaa turre kararraas mannee socho'aa turre dhuguu kooftaa yesuusiin jireenya gannee mannee fesine dhuguu kooftaa yesuusiin jireenya gannee mannee fesine isaan malee hin jiruun karaanii isaan malee hin jiruun dhugaanii yesuusiin malee hin jiruun fayyadee. Isaan malee hin jiruun karaanii isaan malee hin jiruun dhugaanii yesuusin malee hin jiruun fayyadni kottaan joorina deemina waan dura dukkaane bu'ina yesuus gooftaa dhabana inni naamotaaf fayyina yesuus gooftaa dhabana inni naamotaaf fayyina. Gara Yesuusii kottaa wantoota kooftaan ulfaatu gaaddisesaaf nama hundumaadha mootummaan hundumaatu murteeffataa. Gara Yesuusii kottaa wantoota kooftaan ulfaatu gaaddisesaaf nama hundumaadha mootummaan hundumaatu uffataatti lubbuun jireenya dhabdee waaqatti yachaa jirti. Iddoo bultii taphaatii barbaadannaa adoonni hundi jirti. Keessa yaa'aa bishaan jireenya dhumdeetti deemuu baruu dandeenya. Tusaalee goggoo bara baraanii alantuuf farbuu eeguu isaa beekee. Tusaalee goggoo bara baraanii alantuuf farbuu eeguu isaa beekee.
Faarfannaa ittaanu kan filate amantii Masfiin Gidaamirraa abbaa koo Masfiin Aliikoof harmee koo Zawudituu Boggaalaaf obboleettii koo Misgaanii Masfiiniif faarfannaa tokko naaf affeeraa jedheera. Tsaggaa'ee Bayyanaa Iluu Abbaa Boorarraa miliyoon Asaffaaf Jumaa Taamiruuf Wandimmoo Safaraaf akkasumas qopheessotaaf jedheera galatoomisiin jenna.
Baacaa Daggafaa Aanaa Diggaa irraa. Misgaanaa eebbaatiif marabbaa tamasgeeniif abbaa isaa obbo Daggafaa tarrafaaf haadha isaa aaddee dureettiif risaaf waldaa ganjii hundumaatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Barataa Balaay Qana'aa Aanaa Gaalessaarraa Hiriyaasaa Aannanee Raggaasaatiif Hiriyaasaa Maaramii Naggaasaatiif Taarikee Raggaasaatiif qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Nus galatoomittiin jenneera.
Bafiqaaduu Gurmeessaa Iluu Abbaa Boorarraa Alamaayyoo Baqqaleef Boggaalee Wandimuuf Zargaawu Ayyaleetiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Barataa Cannaqaa Guuchee Wallagga Lixaa Sayyoon Oleerraa Abbaa koo Obbo Guuchee Buliif amantoota Waldaa Makkaana Yesuus Laaloo Qileef Barataa Gammachuu Shoraaf akkasumas qopheessitootaaf jedheera.
Yoosef Tolasaa Aanaa Aallee Guumaa irraa abbaa isaa Obbo Tolasaa Guutaaf haadha isaa Aaddee Immaanee lamuu fi akkasuma obboloota koo hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Tolasaa Shifarraa Aanaa Ganjii irraa. Waaqwayyaa Waaqshumaatiif guddataa tolasaatiif Waaq jedhee tolasaatiif fiqaaduu abdataatiif lallisee tolasaatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Suutumaa Xaasoo Noolee Kaabbaarraa Israa'el Suutumaaf Shattaayee Bantiif Xilaayee Bantiif Gizaawu Suutumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Waaqtolaa Kifilee Najjoorraa Isaayyaas Tamasgeeniif Bultuu Badhaasaaf Daggituu Aagaaf. akkasumas roomaan tamasgeeniif faarfannaa tokko naaf affeeraa jedheera.
Afaan koo galataa yommuu tisaa kadhu gammadee fudhatu gooftaan koo nan deedoo. uumama fi duumessa waaqeffama kun akkas na godhe jedheen hundatti maa wanti isaa ilaalee gadi na teessisu waaqayyoon kan beeku na wajjin na faarsu amma malee na eebbise amma malee amma malee na eebbise amma malee amma malee na jaallate amma malee amma malee na jaallate amma malee amma malee na eebbise amma malee amma malee na eebbise amma malee amma malee na jaallate amma malee amma malee na jaallate amma malee amee gooftaara tii gooftaako gooftaara tii gooftaara tii gooftaako gooftaara tii amee gooftaara tii gooftaako gooftaara tii gooftaara tii gooftaako gooftaara tii. Ata'ee seetanii kanatti ni nattu ittoo murtaa'eera maaf abdiin kutatu lafa gangalattee olis yoo utaale baroota gidduutti kan waaqayyo taale anaaf annan jedha harrayyuu galata isa boriitiifis waan hin dhaabata amma malee na eebbise amma malee amma malee na eebbise amma malee amma malee na jaallate amma malee. Amma malee na jaalladhe amma malee amma malee na eebbise amma malee amma malee na eebbise amma malee amma malee na jaalladhe amma malee amma malee na jaalladhe amma malee amee gooftaara tii gooftaako gooftaara tii. Gooftaara tii gooftaako gooftaara tii ameen gooftaara tii gooftaako gooftaara tii gooftaara tii gooftaako gooftaara tii. Lati natti ba'ee akkam ija jedhaa Ayyeessu waaqayyoon maasaan dubbadhaa Afaan koo qabadhee qab jechuun danda'u Goowwamsa koo hundumaa dhaga'u Afaan koo qabadhee qab jechuun danda'u Goowwamsa koo hundumaa dhaga'u Amma malee na eebbise amma malee amma malee na eebbise amma malee amma malee na jaallate amma malee. Amma malee na jaalladhe amma malee amma malee na eebbise amma malee amma malee na eebbise amma malee amma malee na jaalladhe amma malee amma malee na jaalladhe amma malee amee gooftaara tii gooftaako gooftaara tii gooftaara tii gooftaako gooftaara tii ameen gooftaara tii gooftaako gooftaara tii gooftaara tii gooftaako gooftaara tii.
Barsiisaa Zawudee Immaanaa Godina Qellem Wallaggaa Hawwaa Galaanerraa firoottansaa fi waldaa amantootaa isaa hundumaatiif faarfannaa tokko naaf affeeraa jedheera. Naggaa bulii mana barumsaa dongoroo irraa obboleettii isaa obsee buliitiif obboleessa isaa waaggaarii makonniiniif akkasuma maatii isaa hundumaaf qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf affeeraa jedheera.
Kanattaanu kan filate Abarraa Qananii mana Sibuurraa, hojjetaa Wangeelaa Aragaash Mul'ataaf, Fedhasaa Abarraaf, Saaraa Abarraaf, Lattuu Abarraaf akkasumas qopheessitootaaf jedheera guddaa galatoominsiin jenna. Shallamaa Taarikuu Biiloo Bosheerraa, haadha koo Bishee Jireenyaa, Loomituu Taarikuuf, Bashaatuu Taarikuuf akkasumas Shefarraa Qanaaxitiif faarfannaa tokko naaf affeeraa jedheera.
Faayisaa Boonsaa Mattuu irraa Galaanee Misgaanuutiif gammachuu shibbiru daawitiif abbaasaa obbo boonsaa biiftuutiif haadhasaa aadde balfee torbasaaf daani'el boonsaatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoomittiin jenna barataa gaaddisaa cannaqaa. Wallagga ba'aa Bariisoo irraa obboleettii isaa Baqqalichi Zallaqaa fi obboleessa isaa Habtaamuu Zallaqaa fi firoottan koo hundumaatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoomii ittiin jenneera.
Barataa Misgaanuu Baacaa Arjoorraa Barataa Burqaa Maammuuf Barataa Oolmaa Bayyanaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. gammachuu araarsaa aanaa ganjiirraa dingataa araarsaaf addunyaa olaanaaf girmaa'ee baay'isaaf akkasumas gammachiis jaafetiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
dabalaa tasfaa aanaa yuubdoo irraa abbaasaa obbo tasfaa baay'ataaf haadhasaa aadde xaayituu fiixeef ayyaanaa tasfaaf galaan tasfaaf abrahaam fiixaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera darajjee galataa bonayyaa bosheerraa qopheessitootaaf haadha warraa koo zannabuu. kabbadaatiif ijoollee keenya hundumaatiif waldaa kiristaanaa kootiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoomi faarfannaa keessiif illee irratti hin jenna. akka lagaa biyya bareedduu mandaara nagaa keessa gammaadhu damma akka lagaa naaf qopheesseera gooftaan dannagaa. Oomuttu gooftaan saaganataa tolni gochaan keenarraa mayataa oomuttu gooftaan wedduu galataa irra naaf ijawween marataa oomuttu gooftaan saaganataa. Kochaan keenarraa baay'ataa goofuutu gooftaa wedduu galataa irra na dhaabdee jawwee mul'ataa irra na dhaabdee jawwee mul'ataa irra na dhaabdee jawwee mul'ataa.
Barataa Milkeessaa Tuujjubaa godina Wallagga Lixaa Aanaa Jaarsoo irraa abbaa isaa Tuujjubaa yaadataaf haadha isaa Tsiggee Maammadiif obboleessa isaa Ambassaa Tuujjubaaf obboleettii isaa Buzuna'ee Tuujjubaaf obboleessa isaa Barsiisaa Badhaasaa Tuujjubaaf faarfannaa tokko filateera. Barataa Maatii Dastaa Aanaa Jaarsoo irraa abbaa isaa Dastaa Tolaaf soddaa isaa Tottoobaa Oliiqaaf haadha isaa Dirribee Tarreessaaf obboleettii isaa Mitikkee Dastaaf amantoota Wallagga Lixaa Waldaa Lalisaaf faarfannaa tokko filateera. Maatiyus Tuujjubaa Aanaa Najjoo irraa abbaa isaa Tuujjubaa Yigguuf haadha isaa Garituu Imaanaaf obboleessa isaa Burraaqaa Tuujjubaaf obboleessa isaa Dhufeeraa Tuujjubaaf hiriyaa isaa Masgabuu Amanteef faarfannaa tokko filateera. Wandimmoo Ittaanaa Iluu Abbaa Booraa irraa Mustafaa Wandimmuuf Caalaa Wandimmuuf Simmanyi Wandimmuuf abbaa isaa Ittaanaa Amanteef haadha isaa Muluu Galataaf faarfannaa tokko filateera. Taamiruu Raggaasaa Wallagga Ba'aa Aanaa Diggaa irraa firoota koo hundaaf abbaa isaa Raggaasaa Deebisaaf soddaa isaa Ayyaanaa Qinaaxxiif Gannat Qinaaxxiif faarfannaa tokko filateera. Mitikuu Ittaanaa Aanaa Diggaa irraa abbaa isaa obbo Ittaanaa Booranaaf haadha isaa Eebbisee Tolasaaf firoota koo maraaf akkasumas qopheessitootaaf faarfannaa tokko jedheera. Haayiluu Dhalataa Sayyoon Oleerraa Misgaanuu Habteef Boodanaa Daggafaaf Garramuu Daggafaaf Guutamaa Hirkoof Garramuu Hirkoof faarfannaa tokko filateera. Mulaatuu Addunyaa Iluu Abbaa Booraa irraa akkoo isaa Herphee eessuma isaa Geetuu Badhaasaaf obboleessa isaa Tamasgeen Dhaabaaf obboleessa isaa Abbabaa Dhaabaaf Dirribaa Badhaasaaf faarfannaa tokko filateera.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.